Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze ku biganiro vyo kuri ino saha kuri uno musi w'Imana itariki zine z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio gatanu hani Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
ubwa mbere ni uko ari isoko ryagutse icyo twe tuhungukira ni uko ibyimburwa byo mu burundi byaba bihinguye cyangwa bidahinguye byungutse iri ni isoko rinini Uwo ni Adeline Ntungumburanye umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abarimyi barimira isoko avuga akamaro ko kwinjira mu isoko ry'umuryango w'ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika yo hagati CEAC ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye abarongoye umuryango wa afurika yo hagati ni ukwit- mu gifaransa communauté économique des états afrique, afrique centrale ceac bahamagarira abagwizatunga b'abarundi kwinjira isoko rusange ry'uwo muryango ariko hari ibikenewe kubanza gukorwa ni nk'umu- ni nk'umurwi w'igihugu utanga impusha ku bagwizatunga no kuronka ivyo uburundi bushobora muri ceac inkuru ya eloge wiri kaneza umuryango wa CEAC Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale mu gifaransa ugizwe n'ibihugu cumi na kimwe ivyo navyo ni Angola, Uburundi, amazinga ya Sao Tome na Principe, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée Equatoriale, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, u Rwanda na Chad. Iteko rishinga isoko rusangi ry'uwo muryango ryashizweho n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane mu vyo amareta yiyemeje ni ugukuraho amakori n'amatagisi y'amaduwane ku bidandazwa biva mu gihugu kimwe kigize umuryango wa seyase vyinjira mu kindi hamwe no kureka abagwizatunga bakinjiza ubwinshi bw'ibidandazwa bishakiye abaguzi bahurikiye muri seyase baharurwa mu mamiliyoni ijana na mirongo itandatu marie chantal therese mfulo icegera c'umunyamabanga mukuru wa seyase ahamagarira abagwizatunga b'abarundi guhurumbira uwo muryango Il est de ce fait important que vous, opérateurs économiques, soyez sensibilisés sur la nécessité d'obtenir des agréments qui vous permettront de agira bénéficier ati des ni avantages ivy'igiciro kinini de ko la abagwizatunga bahimirizwa ku kuntu bashobora kuronka impusha zibashoboza kuronka uburusho muri seyas ubuyobozi bukuru bwa seyas bwarasabye leta gushiraho komite y'igihugu ibijejwe aho abagwizatunga bazomenyeshwa ibisabwa isoko rusange ya seyas hakaryo n'amahirwe menshi abagwizatunga n'amahinguriro ku vyo barangura na cane cane mu myaka iri imbere Des opérateurs économiques qui seront anticipés des grandes opportunités pour les années à venir.
Adeline Ntungumburanye umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abarimyi barimira isoko asigura ko Burundi bufise akunguko mu kuja muri iryo soko rusange ubwa mbere ni uko ari isoko ryagutse icyo twe tuhungukira ni uko ibyimburwa byo mu burundi byaba bihinguye cyangwa bidahinguye byungutse iri ni isoko rinini dushobora kugurisha ko twohungukira amafaranga atari make kuko urumva yuko amatagisi yoba yagabanutse amakori akaba yagabanutse noneho ibintu bikagenda ibidandazwa bikagenda mu mwidegemvyo ataba bihagarika mu kayira igihe vyoba bikurikije amategeko asabwa n'iyo zone libre d'echange ariko Ntungumburanye asanga hakiri ibikenewe gukorwa icambere co nuko igihugu cacu gishira mu mategeko y'ibijanye n'amafaranga loi de finance ibijanye n'iryo soko ica kabiri ni uko hashigwaho uyu mugwi ujejwe kuraba yuko usavye kujana ibidandazwa kuri iryo soko bikwije amategeko bikwije ibisabwa kugira ngo bishobore kuri iryo bishobore kuja kuri iryo soko uwo mugwi ntawe uhari nico gituma tuvuga yuko igihugu gikwiye kuwushiraho vuba kugira ngo natwe abagwizatunga dushobore guca twiyungunganya turabe ingene twoshobora gushikira iryo soko nta ntambamye na ntonya ihari yuko uburundi nabwo bwoshira mu mategeko yabwo ibijanye n'iryo soko kugira ngo tuyije ko tudatevye ntidusigare inyuma ngo duhave tu- tuzohava twicuza igituma tutabigize hakiri kare hari n'iyindi ntambamyi nayo nyene itari nto nk'uko bibandanya bivugwa na Adrien Ntungumburanye igihambaye ni uko turondera ingenero turishikako nico gishobora kugorana gatonya kuko twe dusanzwe twimbura bike tukaba dufise ubuhinga bwo ku- bwo kubihingura butarashinga imizi naho ikibazo usanga kiri kugira turonke ivyo dushikana kuri iryo soko umuryango wa seyase ni umwe mu miryango y'urucuruzwa n'ubudandaji umunani igize umugabane wa afurika ubumwe bwa afurika bumenyesha ko iyi miryango ariyo buzokubakirako imigenderanire mu bijanye n'urudandazwa ku mugabane wose eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloje buri kaneza tukiri mu burundi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rugo farm rirangurira ibikorwa by'uburimyi muri komine rugombo y'intara ya cibitoki ariyamiriza ingingo ya musitanteri wa komine rugombo yo ku mwaka itongo yahora aranguriramwo ibikorwa vy'iterambere inkuru ya evariste nzikobanyanga Iyo ngingo yo kwa Kitongo ishirahamwe rugo farme gita ibikorwa vy'uburimyi yashizwe mu ngiro kuri uyu wa gatandatu na mustandere wa commune Rugombo umufasoni Beatrice Kaderi yabwiye abarongoye ko iyo ngingo ije gushira mu ngiro ingingo ya SNTB umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo iyo nayo yasaba urongoye rugo farme kuva muri iryo tongo ry'amahegitari igihumbi n'amajana atanu hatarenze kw'igenekerezo ya mbere ukwezi kwa cumi na kabiri turimwo yisunze icegeranyo c'ishirwa mu ngiro y'ingingo sentebe yafashe ku itongo riri ku musozi gabiro ruvyagira akaba ari aha nyene turi rugo farme ikaba yarahawe ikiringo c'ukwezi kugira ngo ibe yakuyemwo utwayo ico kiringo kikaba caraye kirangiye kw'igenekerezo rya mbere kigarama ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kubera ko ikiringo rugo farme yahawe carangiye inama ya komine yarategekanije ingene ibikurikira vyokurikiranwa ica ishiraho urwego rwoba ruratunganiriza abanyagihugu iyo ngingo ntiyakiriwe kumwe n'abahora barimira muri iryo tongo umuyobozi mukuru wa rugo farme avuga ko ari iry'ishirahamwe kuva mu gihumbi kimwe magana icenda mirongo icenda na rimwe abari barakose aho barima muri iryo tongo bavuga ko iyo ngingo izoba mbi ari uko batswe uburenganzira bwo kubandanya bahakorera kukwanje ikibazo nogira nuko aho nahora nkorera bohanya ndahagumanye nta kibazo nogira bahanya sinho nogira ikibazo ambo ndibaza yuko ingorane zishobora kuhaba cane cane nko ku banyagihugu kubera muri rogo forume bariha amasizo ugasanga umuntu arafise y'amasizo atatu y'amasizo abiri ngoro ntibikunze ko ayo masizo yarima kandi amafaranga yarayarisha urumva n'uruhombo kuri wa munyagihugu umuyobozi mukuru wa rugo farme yabwijwe irya amerika kuri no w'imana ko yakiriye nabi iyo ngingo yo kumwirukana mu itongo avuga ko yariguze n'ishirahamwe ruzizi ryaharima igitegwa c'ikawa shadrik habonimana abona ko musitanteri wa komine rugombo ataburenganzira bwo kumwaka itongo yari afise ni umuhoro ntangere kuri twebwe turongoye iyi sosiyete mugabo ni umuhoro ntangere ku bakozi benshi ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bahakorera ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu dukorana kuko nabibutsa yuko iyo sosiyete rugo farm ifise izine n'abantu barima igiterwa citwa paceri badushorera barenga ibihumbi bitatu kuva iyo izine igitangura baradushigikira cane uno munsi rero ugaca ubona umuntu ajejwe ikomine araje atategeko na rimwe yisunze agahonyanga amategeko amugenga agahonyanga amategeko agenga n'ivyo yise ko ari bo baba bamuhaye uburenganzira bwo kuza gushikiriza ariyo uyu mugwi bita SNTB ingingo za SNTB zishikirizwa nabo muri SNTB nyene aho nabo nkaba nibutsa yuko atigeze azana n'umuntu n'umwe wo muri SNTB ivyo musitanteri wa komine rugombo avuga ko abifitiye uburenganzira mu kwemeza ko iryo tongo ryahora riri mu minwe ya rugo farme ari irya leta twisunze ingingo ya mirongo ibiri na gatanu n'iya mirongo ibiri na gatandatu mu ibwirizwa riringaniza ubutegetsi muri komine bita ruwa kominari aho mpagarara cane ku duce tuvuga ngo mu ngingo ya mirongo ibiri na gatanu musitanteri arashinga ingingo zose zikenewe kugira ngo ibyashinzwe n'inama ya komine biranguke mu ngingo ya mirongo ibiri na gatandatu naho hari agace kavuga ngo muri komine musitanteri ajejwe niwe aserukira leta kubera ivyo niwe ajejwe ishirwa mu ngiro ry'amabwirizwa n'amategeko umuyobozi mukuru wa rugo farme avuga ko nabo bakorana mu ishirahamwe bagiye guharura ivyononekaye kugira biture ubutungane mugabo icyo tugiye gukora ubu naho ni uguharura ivyononekaye hanyuma dushengeze mugabo icyo turiko turakora uno munsi ni ukwandikira amakete dusaba ababijejwe ko bohagarika uwo muntu kuko aho turiko turavugana uno munsi ibiriko birononekara biriho kandi ni byinshi ubu nyene turiko turavugana nta mukozi n'umwe wa rugo farme arikuriwe kwinjira naho ivyapa vyahora kw'ivyandiko biranga rugo farme complexe agro industriel de rugo rugombo mu gifaransa byarafuswe kuri uyu wa gatandatu nyene ku itegeko rya musitanteri wa komine rugombo ivyo vyapa vyaciye vyandikwa ko ibindi vyandiko biranga ikigo gishasha c'iyo komine nyene kijejwe kugwiza umwimbu no kuwihingura sepakoru mu mfunyafunyo y'igifaransa i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga washitse ejo mu gihe abari muri uwo mugwi bo mu kirundo bafise ingorane nyinshi imwe muri izo ngorane ni uko ni ukuronka ibikoresho mm, murantunga ni ukuronka ibikoresho nsumburangingo ni mu gihe iki- ikigo kimwe gusa cyahora kibafasha mu byo kuba- kubagorora kiri mu bukene muri iki gihe ni inkuru mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi yakurikiranye ejo tubatega amatwi
umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga ushyitse mu gihe hari abari muri uwo mugwi w'abarundi bo mu ntara ya kirundo bafise ibibazo byinshi kimwe muri ibyo bibazo ni ukuronka ibikoresho nsimburangingo bibafasha kwiyunguruza ku ruhande rumwe birabagora gushikira kubera biva mu zindi ntara ku rundi ruhande birazimvye ubu ibeki yibuze twahora tuzironka hafi hano ku kigo cy'i kanyinya ariko ubu bisaba yuko umuntu anira kuja igitega canke ibijumbura ino rero mu- mw'izi ntara ziba yaruko nta hantu ushobora kuronka bekiye kandi naho zisanze bekiye zirazimvye cane ku buryo bw'uko umuntu agendana ubumuga adashobora kwiguriza bekiye atarose nk'umuntu afata mu mugongo ugasanga rero ni ibibazo birebire kuko eh, uravye aba ubukene buri mu gihugu ugasanga n'ingene abamugaye babayeho usanga ari ikibazo kirekire kuko duhereye mu ntango ukaraba nk'umuntu amugaye arashobora kwitura amarerero ngaha ikanyinya ryari rihari irerero ry'abafasha bamugaye ariko ubu unaho rihari hariho bara- ibintu byo kugorora basanze ari ubumuga burengeje baca bakurungika nk'imuyinga imuyinga ni kure gukoresha yo ivyuma hama ivyo vyuma babigukoreye uraza ugasanga biguye nko mu mafaranga ibihumbi amajana utabishoboye kuyaronka urazana hama urataha hari abari baragize amahirwe bakaronka abagira neza babibafashisha iyo biheze canke bishaje ubugendana ubumuga asubira mu buzima butoroshe hariho benshi nk'ubu ibyuma byaheranye bari barashoboye kwi- gutangura amashuri bace babiheba ubu bicaye nko muhira bagaca usanga ni babandi batanguye gusubira hasi bari barateye intambwe ugasanga bagiye mu byo gutangura kuza barasaba mu ibarabara uce wiyumvira rero ko uba waravutse ukagira imana nk'umubyeyi wawe akagujana mu irerero ukaba utambuka ukaba ugeze mu myaka mirongo ukazohava usubira kuhavura hasi ikibazo gikomeye cyane ibi byuma twambara birazimvye cyane kandi udashoboye kukironka ntushobora gutambuka iruhande y'iyo ngorane abagendana ubumuga bo mu ntara ya kirundo bavuga ko inyubako z'amazu rusange zitaborohereza mu buzima bwabo bwa misi yose umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga wahimbajwe mu kigo c'abana bagendana ubumuga c'ikanyinya mama mariya liberata arongoye ico kigo avuga ko uwo munsi ushitse hari ubukene aho hambere ikigo c'abagendana ubumuga c'ikanyinya carafasha bikomeye abacitura uno munsi ntibigishoboka ku mpamvu uwukirongoye asigura nasanze hakenye kuko mu gihe c'intambara barivye byose abakozi bose barahunga bane nabo bagiye gukorera himuyinga kubera babona ngaho atagikoresho kikiriho abagendana ubumuga bashimye gushinga ishirahamwe ryitwa twegerane mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti w'ibibazo bibahanze ku bw'imana evariste arongoye iryo shirahamwe mu ntara ya kirundo akanariserukira imbere y'amategeko asaba leta kubashigikira daniel macumu umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ivy'imibano n'imico kama avuga ko leta n'abajejwe intwaro bahoza ku mutima ibibazo vy'abagendana ubumuga aya mashyirahamwe rero aradufasha cyane kuko eh, abantu ubafashije bari mu mashyirahamwe biradufasha rwose hariho abashobora kuba barize ibyo kubarira eh, bakaja hamwe bakabaha bakagira atelier bakabarira hariho n'abashobora kuronka turya dukoresho bakiyungunganya mw'ishirahamwe twegerane rihurikiyemwo abagendana ubumuga bo mu ntara ya kirundo basaba ko amategeko akingira abagendana ubumuga yoja mu ngiro mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika bagenzi mwese muduteze amatwi muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze n'igwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza ca studio ijambo mukagishikirizwa n'ijwi ry'amerika jerome niyonzima ndabaha ikaze nizigira ko muri benshi mwahisemo kugikurikirana ikiganiro c'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko iyi minota yose yahariwe kino kiganiro tuyihariye ikiyago cerekeye urwego rujejwe kubungabunga amahoro ku mbibe z'igihugu ni ukuvuga urwego rwa gisirikare umutumire turi kumwe n'umwe rudende ndamusabe yidondore
nitwa koroneri gaspari baratuza nkaba ndi umuyobozi ajejwe gutuma tumanako amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba nkaba nongera nkavugira ubwo bushikiranganji nyene murakoze cyane koroneri gaspari baratuza uvugira runo rwego rw'igisirikare muherutse kwinjiza mu rwego rw'intwazangabo mu ntwaramiheto muri ko mbere muranategura murategekanya ibikorwa byo kwinjiza mu rwego rw'ibisonderezi by'intwazangabo mbega uno munsi twavuga yuko mu gisirikare ibitigiri bisabwa n'ibyizo shingiro biriko birubahirizwa murakoze kumbaza icyo kibazo nk'uko amategeko abisaba cyane cyane mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu mu kigabane cy'amajana abiri na mirongo itanu n'indwi agace ka kabiri baravuga neza yuko mu kiringo gitegekanijwe n'inama nkenguzamateka inzego zo kwivuna abansi n'umutekano bwoko na bumwe buzorenza ibice mirongo itanu ku ijana kandi bakazobikora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire n'umwe yumva ngo umutima urasimbwe kubera bariko barakora ibi n'ibi n'ibi bazobikora rero buke buke mu mwanya utegekanijwe byumvikana rero ko ibyo tukora ubu twisunga amategeko noneho tukongera tukaraba mu buhinga tuti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kumbure turashobora kuba twegereje ibyo bisabwa n'amategeko bigigwa buke buke ubu rero igitigira aho kigeze bazotanga intumbero kuba arakoze ikibazo umwe wese arazoba afise azi amanota afise hanyuma ibisabwa n'amategeko canke abadukurira bavuze batifatira kuri ibi biroroshe cushiramwo amazina gusa hanyuma bikagenda neza abakenyezi mu ntwazangabo barimo abarimo nyene baravyitavye nabo nyene ku rugero rushimishije uravye ibitigiri nko ku rwego rw'intwazangabo bitavye rurashimishije rurashimishije cane ndetse uno mwaka turabye n'iyindi myaka uko bahora baza hariho akarusho kanininya igitigiri ni hitabye abigeme bashika ijana na mirongo itatu n'umunani uno mwaka byumvikana yuko ari igitigiri cyiza uno mu rwego rw'ibisongerezi naho ndabona hitavye abashikana amajana atatu na mirongo irindwi n'umwe ico gitigiri si gito kandi ubwoko bwose burimwo gushika no ku rwego n'ubwoko bw'abatwa abatwakazi harimwo babiri byumvikana nabo nyene ko batanguye kujijuka ni vyiza tugarutse ku rwego rw'intwazangabo vyaravuzwe yuko ubwoko bw'abatutsi boba baratinye kwitaba iki gikorwa mwewe mwarabibonye mufatiye ku bitigiri vy'abitavye iyo yinjizwa ry'intwazangabo mu ntwaramiheto ego ubirabye neza uno mwaka ku rwego rw'intwazangabo mu nkoramiheto urabye n'iyindi myaka nibyo barasubiye inyuma gatoyi ariko baritabye ku buryo ku rugero rwa mirongo ibiri na rimwe ku ijana ku bahutu mirongo irindwi n'umunani ku ijana n'uduce dukeyi hanyuma kubatwa ni ibice ubusa n'ibice bitanu ku ijana uno mwaka ku mwaka nshiye mfata urugero ku mwaka w'ibihumbi bibiri na- na cumi na kane eh, mu ntwazangabo isikamu bari babyitabiriye ku rugero abahutu mirongo itandatu n'umunani ku ijana abatutsi eh, barashika mirongo itatu ku ijana mwumva yuko basubiye inyuma gatoya nyine ibyo bitigiri ntibibateye ubwoba mwebwe muravye ingene igisirikare cyateza gutunganya ntibiteye ubwoba gusa kumbure nibo babishaka kuko utuma ko abantu babishaka utabishaka ntumukwerwa ku nguvu no muri kaminuza mu ntwazangabo bavuga bati dushaka ngaha ababishaka kandi babishoboye urashobora kubishaka ntubishobora aho ntibakwakira ubishoboye ntubishake naho nyene uba ntuba waje ivyo bintu bibiri utegerezwa kuba ubikwije
reka dutandukire ikindi gice cerekeye muri kino kiganiro cacu cerekeye ubumwe muri uru rwego rwa gisirikare no munsi twavuga ko mu rwego rwa gisirikare hari ubumwe bushimishije mu gihe mu minsi heze havuzwe abahoze mu gisirikare ca kera n'abahoze mu migwi igwana ko boba basa n'abagombye gushamirana canke bagasa n'abada- n'abacanamwe ibyo nibaza yuko ari abantu babifise mu mitwe yabo mugabo batari no muri uru rwego rwacu hariho abicura yuko eh, uko babibona babaho hanze yuko ariko mu gisirikare byo babimeze naba na gatoya nagomba kubabwira yuko eh, kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi yuko winjiye mu rwego rwa gisirikare uba umuhutu umututsi cyangwa umutwa uba umwigeme cyangwa umuhungu umaze gushikayo barakukwigisha yuko utaje userukira ibyo uvanye mu gisiviruri inyigisho baguha iratuma ibyo byose uwaje cyangwa abandi bamurungitse biyumvira atari byo akora kuko nta n'umwe bahangwa aje gukorera muhira iwabo aho avuka kugira acungerera ab'iwabo gusa ucuja gucungera umutekano w'igihugu w'abanyagihugu bose ata n'umwe ucaguye tuvuga ngo hari abahutu benshi kubera ndi umuhutu niho nzoja gukorera ivyo kirazira nta n'ivyo woshira mu mutwe umututsi ntavuga ngo hari abatutsi benshi je niho nzoza gukorera namba na gato nico gituma rero inzego zubatse neza ku buryo usanga umwe ari umuhutu ayoboye abatutsi benshi kandi baramuyoboka umututsi bamuhaye amahirwe yo kurongora abandi usanga harimo abahutu akabaha amategeko bakayakora neza utabikoze neza bica bigaragara inyinshi ikiboneka uca uvamwo akazi kaba kakunaniye byumvikana rero ibyo by'amacakubiri canke by'amoko intari iki ndagutakiye ivyo o nibaza yuko vyovugwa mu zindi nzego atari urwego rwa gisirikare kuko rwitwa fdn nico nokwita umuryango umwe witwa fdn urimwo abantu bava mugabo intara nyinshi ariko bafise ico nokwita ideoloji ideale imwe co bita kandi mu rurimi imbono vision imwe intumbero imwe utavyumva gutyo kaba kakunaniye uca wiyamba ukura umwambaro ukagenda ugakina iyo bakina bene ivyo bintu mugabo mu rwego rwa gisirikare ivyo ntibivugwaho ntibinashoboka ikerekeye abasirikare bahora bagenda guha- kugarukana amahoro muri somaliya bazobandanya bazopfayo canke bizogenda gute ku bw'ubugombe n'ibyifuzo bya ba bandi navuga baba bavuyeyo kera mugabo rero akazi bariko barakora hariya si bo bakabatumye uwabatumye abakoresha hariya arabona ibyo ariko- bariko barakora kandi arashima mu mwanya rero wo gushima hariho abandi bafise ibyifuzo byabo bashaka gushikako yaba aribo babikora baba barabatahanye inda turindire kuko n'ubu bariko barakora igikorwa gihambaye citwa gutegura izindi ntumbero z'ingene bocungera igihugu ca somaliya muri ubu- muri ibi bihe vy'amatora kandi birangiza n'umwaka ishirahamwe rya buraya rigomba guhemba abasirikare mbega rirabazi amazina boyakurahe kandi ishirahamwe rya buraya siryo ryasavye abasirikare b'abarundi hariho irindi shirahamwe rya afurika niyo ryasabye abasirikare igihugu cacu yuko co tanga abasirikare bakaza kugarukana amahoro mu gihugu ca somaliya abo rero nibo bafitaniye amasezerano abo bandi bashobora barafasha n'ivyo muri ico gikorwa ariko nta burenganzira bafise bwo guhemba abasirikare bakora muri ico gikorwa mu minwe ntibibaho ntibikunda kandi nabo nyene barabizi Mugabo- aho leta yavuga yuko yocikurayo basirikare mwiteguye kubakira nkamwe bibayeho jese ndi umuvugizi wa leta mugabo eh, ingingo twebwe icyo tuzi ni uko twubaha umuvyeyi adutuma kandi yaduhaye akazi
byaragaragaye yuko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane hari ibitero byateye Burundi biserukiye mu buraruko bushira uburengero zuba mu ntara ya Cibitoke mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haba ikindi gitero cyateye amakambi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ubu tugeze mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntabwo bamufise
ubwoba hamwe twobugira umunyagihugu atagira ikintu na kimwe yocagirane twe ntabwo badufise nuko abagerageje bose haba mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane baciye mu cibitoke bavuye i kongo twaronse umwanya wo kubivuga neza yuko baje bameze nk'abiyahutse ukuntu bari baje bameze naho bari baciye ukabona n'ingene hameze ni ukuri batari baje kwiyahura hanyuma ingene vyagenze sinokuriko ndabisubiramo nta bwoba bwabaye kuko eh, murazi yuko bitamaze umwanya muremure ingabo zihagaze neza nta kibazo cyahabaye ku- cotera ubwoba igisirikare c'u Burundi mu mwaka uheze hoho habaye kaminuza nubita kaminuza eh, kuja guhanga ikambi kambi ya gisirikare ku isi sindabona aho biba mugabo hari haho abandi bagerageje gusubira kusubirira ba bandi mu menga ntibumvise icyo ari cyo baza ngo gutera amakambi urashaka kugenda ngo wahenze umwe babiri ngo ucuja gufata imangazini irimwo ibigwanisho ngira ngo twaronse umwanya wo kubivuga ingene vyagenze sinzi yuko n'ubu hari ubwoba bwotuma bubaho mu gisirikare Eh, byose byamaze umwanya urume rumara gusa nuko bakwegeye eh, abantu bamwe bamwe kuko iyo urusase ruvuze hariho ruhitana ariko ibitero nk'ibyo ntibibaza ko bishobora gusubira mu mpera z'umwaka bijya no sinabyita ibitero bijya ndabyita kutagira ubwenge no kutagira intumbero ngo umenye iyo utumbera n'icyo ukora
hari ibitegekanije kugira mu kingire igihugu mu mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya Noel na Bonane abanyagihugu baba barimo abasirikare baba bagavye bakora amasaha mirongo ibiri n'ane ku mirongo ibiri n'ane nico gituma igihugu kiguma kiraririwe haba indani canke ku mbibe bama bagavye mu gihe hari amahoro umusirikare yitegura intambara habaye intambara naho mwumva yuko aba ari yariteguye bihagije acayigwana nico gituma ata mwanya n'uru- urume rumara bimara bama biteguye bameze neza ku mpera z'umwaka nivyo harakunda kuba ibigeragezo bitari bike eh, abasirikare bama bafata ingingo zikwiye eh, ndetse n'abagenzi bacu b'abapolisi bagakorana eh, ubu ubu bazomenyesha mu minsi iza eh, ingene bizokwi- abantu bokwigenza eh, muri iyi mya- minsi iheze umwaka nta ngorane rero abantu borema yuko bafise ingabo eka n'abanyagihugu murabona ko bakerebutse ubu batabika umwansi iyo bamubonye
biravuga yuko mu minsi iheze hoba harahatswe kudeta ubwo se abasirikare
ico ndacumvise ubu nyene
murakoze murakoze namwe abana ishimwe ni mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza ca studio y'ijambo gica ku ijwi rya amerika jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo aha ni naho duhereheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye byo kuri ino saha mwari muri kumwe na oriyani tangishaka ndashimiye fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa mungu turabashimiye ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda naho ubutaha
Thank you.